Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayilsaatiin tamsaasu amma jalqaba. Dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen har'aaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan sin hafeera dilbata fulbaana 8 bara 2019 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiitii gara qophiilee keenyaatti ceena. mootummaan naannoo oromiyaa olaantummaa seeraa kabachiisuuf jecha akka bar lakkoofsa itiyoophiyaatti bara 2012tti qaamota seeraa ala hidhatanii naannoo kana keessa socho'an dhabamsiisuuf karoorfadhe jechuudhaan dhiyeenya ibsa kenneerratti qaamota hawaasa adda addaa irraa namoonni yaada isaanii kennanii jiru oromiyaa nagaaf tasgabbii qabdu arguudhaaf lolatoo hin taane marii fi walhubannaan walitti deemuutu barbaachisaadha jedhu namoonni raadiyoo sagalee ameerikaaf yaada isaanii kennan kun tsaayidamxootuu finfinneerra gabaase.
mootummaan naannoo oromiyaa tibbana hojiilee bara 2012tti hojjechuudhaaf karoorfate ibsee jira dhimmoota gurguddoo bara 2012tti hojiirra ni oolu jedhaman keessaa inni tokko olaantummaa seeraa kabachiisuudha jedha ibsi kun akka ejjennoo mootummaattis naannoo oromiyaa keessatti qaamni beekamtii mootummaatiin ala hidhatee socho'uu fi qaama mootummaatiin alatti naannoo oromiyaa keessatti hidhatanii socho'uun hin danda'amu jechuun obbo Admaasuu Daamxoo hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo oromiyaa dubbachuun isaanii ni yaadatama.
Dhimmi nageenya, dhimmi ijoo, dhimmi olaantummaa seeraa mirkaneessu oromiyaa nagaa fi olaantummaan seeraa itti mirkanaa'e uumuu keessatti adda durummaadhaan kan itti hojjennu ta'a. Isa kana keessatti qabxiiwwan gurguddoon xiyyeeffannoo addaa kennamee hojjetamu tokko oromiyaa keessatti qaama seeraan beekamu qaama mootummaatiin alatti qaama hidhatee socho'u kamuu akka hin jiraanne bara kuma lamaa fi kudha lama keessatti xumurarra ga'amee hojjetamee xumurama.
Qaama beekamtii mootummaatiin alatti hidhatee socho'u dhabamsiisuudhaaf mootummaan naannoo oromiyaa ibsa baasirratti qaamoleen adda addaa raadiyoo sagalee ameerikaatiif yaada kennaniiru. Obbo Yaadasaa Daargee jiraataa godina Shawaa Lixaati. Mootummaan biyya bulchu ol ta'uuf bultoo uummata biyyichaa eeguudhaaf dirqama qaba. haa ta'uutii akka ibsa tibbana bayeetti osoo hin taane karaa nagaaf tasgabbiidhaan nagaa uummatichaa eeguuf hojjechuun filatamaadha jedhan.
Tole akka nama dhuunfaatti biyya tokko keessa qabni hidhate lama jiraachuu akka hin qabne qajeelfamarras jira seeraanis jira. Isa kana akkuma jirutti ta'ee garuu akkaataan ittiin qaamni hidhate kun gar tokkotti dhufu gara hawaasaatti akkaataan ittiin dabalamu. ammallee haalli an jedhe tokko otoo jiraate gaarii natti fakkaata akka nama dhuunfaatti amma sababii kanarraan kan ka'e hawaasni naannoo keenya jiraatanillee miidhamaa jiru kaan reebbamaa kaan hidhamaa waan jiraniif qaamni hidhate kun immoo lamaan isaaniyyuu wal gaarreeffachaa wal ilaalaa wal adamsaa jiraachuun kun hawaasa keenya gaaga'iinsa biraatiif saaxila waan ta'eef amma otoo gar tokkotti kallattiin ittiin dhufu karaan ittiin qaamni kun deebi'ee galus qaamni hidhate kunis. qaama tokko akka inni ta'u haalotoo mijatee gaariidha malee haala ammaa kanaan warra amma hidhatee bosona keessa jiru kana baasuunis hin danda'amne hawaasatu gidduutti rakkata waan ta'eef kun otoo kallattii tokkotti akkaataan dhufu ammallee itti yaadame kan jedhu yaada qabu.
Obbo Gammachiis Taarraqeen godina Wallaggaa Lixaarraa akka dubbatanitti ejjennoo mootummaan qabatee socho'uuf jiru uummatatti yaaddoo naqa jedhan.
Haala nageenyaan walitti deemanii araarri bu'ee namooti meeshaa hidhatan hundumtuu eeyyama mootummaan isaan waliigalteen hidhatuun baay'ee gaarii gara nageenyaattis waan deemsisu jedheen yaada. Haala waraanaan dhabamsiisnaan yoo dhufe egaasuma ilaalaa jirru tokkoffaa ibsa mootummaan yeroo yeroo dabarsee kennu keessa ajajaa waraanaa mootummaa. ammaa yoo ilaalle torban lama gidduutti keessumaa qaama gara lixaa wallaggaaf naannoo gujii jiru torban lama gidduutti dhabamsiisna jedhanii turanii torban lama mitii kun otuu ilaalloo amma jee torba saddeet ta'e kanaaf yeroo waan salphaatti dhumu hin fakkaatu kanaaf calluma jedhanii karoora hin jirre kaa'uurra haala nageenyaan fixuun baay'ee gaariidha kan hin kana jedhu immoo waggaa dhuftu yeroo waa'ee filannoo itti yaadnu mootummaanis uummata kakaasee paartileen dorgomtooti adda addaas uummata kaasanii deemanii filannoof yeroo irratti hojjetan osoo ta'ee jiru garuu waraanuma kanatti fufna jechuun filannoo kana wajjinis wal rukutaa ta'a. Waan itti yaadamee ba'e natti hin fakkaatu ibsi kun.
Obbo Gammachiisitti dabaluudhaan barri kuma lamaaf kudha lama bara filannoon guutuu biyyattiitti itti gaggeeffamu waan ta'eef mootummaan nagaa buusuu irratti cichee hojjechuu qaba. Wal gaarreeffachuurra qaamolee hidhatanii socho'an waliin jedhan.
Akka nama Oromoo tokkootti warra Oromoo meeshaa baatanii deemanii fi mootummaa gidduu kan jiruun yaada kennuu barbaada. Oromoon gar tokkotti dhufee fedhiidhaan deeskiitti naanna'anii ta'anii osoo haasa'anii walii galanii baay'ee gaariidha jedheen yaada. Qaama Oromoof yaadu gidduu gashanii osoo lamaanuu karaa nagaa fituu yaalanii baay'ee gaariidha kan jedhuun ibsa qaba.
Paartileen morkattootaas yaada kennaniin deemsi mootummaan naannoo Oromiyaa eegaluuf jiru yaaddeessaadha. Gaaga'ama geessisa. Filannoo gaggeeffamuuf jiruufis danqaa ta'aa jiran. Bolammii Beenyaa hooggana olaanaa paartii adda bilisummaa Oromooti. Qaamolee beekamtii mootummaatiin ala hidhatanii naannoo Oromiyaa keessa socho'an dhabamsiisuuf dhaadachuurra karaa nagaadhaan mariisuun filatamaadha jedhan.
Uummata keenya irratti yaaddoo guddaa uuman tokkoffaa uummanni kun gahaa shanan darbanii fincilarra ture, mormiirra ture, uummanni bu'uura baafachuu barbaada. Boqonnaa argachuu barbaada. Sababoota adda addaa itti uumame waraanni qe'ee keessa faca'ee, poolisiin qe'ee keessa faca'ee, humni xiqqaa qe'ee keessa faca'ee hidhamuu yaadda'uu doorsa'uu isaarraa bilisa ta'uu barbaada uummanni keenya jechuudha. Gaafa biraatiin immoo uummanni keenya abbaa qabsooti. Qabsoo hanga ammaatti gaggeeffamee fi bu'aalee argama hundumaa kan uummata keenyaati. Har'a uummanni keenya sadarkaa kanatti ga'e kun deebi'ee yaadda'uutii hin qabu. kun yeroomayyuu uummata keenya yaaddeessa. Gaafa biraatiin immoo filannootti deemama. Filannoon immoo haala tasgabbii ta'een, haala nagaa ta'een, haala mariin wal hubannoon itti gaggeeffamu keessadha filannoon kan gaggeeffamu. Haala akkasii kana keessatti yeroo uummanni keenya silaa filannootaaf qophaa'uutii qabu keessatti ibsa akkasii kennuun fi uummata keenya keessatti yaaddoo burjaajii hamaa uumaa jechuudha. Filannoonis gama keenyaan baay'ee nu yaaddeessa. Nutis gaafa biyya kana keessatti gaafa dhufnu filannootti hirmaachuudhaaf paartii karaa nagaa taanee boordi filannootti galmoofne sirnaan deemnee filannootti hirmaannee sagalee uummata keenyaa argachuudhaaf kan jiru qophiin itti boonus kan waa fidachuudha. Gamaaf ibsa akkasii kun yeroo kennamu kana keessatti ibsa waan dhahaadha kan kenname. Gama tokkoon nagaan hojjenna jedhama. Gama tokkoon immoo haala akkasiitiin yeroo kennamu kana keessatti gaa yaaddoo qabnaa jechuudha gama keenyaaniti.
Obbo Gammachiis Baallii Jiloo xinxalaa siyaasaati. Karoora mootummaan Oromiyaa bara kuma lamaaf kudha lamatti gama nageenyaan nan milkeessa jedhee ibsa baase karaa nagaa yoo ta'e malee gaaga'ama siyaasaaf dinagdee guddaa biyyattii irratti qaqqabsiisaa jiran.
karaa siyaasaatiinis kisaaratti isaan qunnamaa karaa dinagdeetiinis kisaaratti isaan qunnamaa keessattuu karaa dinagdeetiin karaa siyaasaatiin fudhatama dhabaa dhuma calliseetuma uummata gabbahee rukutaa dhufee ta'e uummataan dhabuu danda'a uummanni miidhamuu danda'a kana keessa uummanni duruu ammaan kanaafuu rakkina cimaa keessa jira san caalaa immoo rakkina cimaa keessa jira fudhatama siyaasa amma nuudha akka akka biyya keessattis akka uummattoota namootaan yookaan biyyoota daangaatii fi biyyoota immoo biyya alaa kanaan dura mootummaa kana deeggaru turan mootummaa cimsaatti tiraansfoormaattis gavarmanti jedhanii itti amananii siyaasa jajjabaa gaanfa afrikaarra gaggeessuu jiranii gargaarsa adda addaa badhaasa adda addaa kennaaf turan kanas harkaa bahuu danda'a siyaasni immoo irraa akka harkaa qabnu siyaasni kalee siyaas kaleeti kanarraa kanarraati kan boru jijjiiramuu danda'a kanaaf daandiirra makuu danda'ee dheen eegane kanaaf balli jiru jedhee kan yaadu dhimma kanarratti amma dhahee rukutee baasatu hin ta'in qaama hidhatee deemu kana karaa danda'ameen maree gara nagayaatiin utuu wajjin dhimmaa rakkoo biyya keessa jirtu kana hiikanii waan gaariidha. Maaliif bu'aa isaarra miidhaa isaatu caala. Miidhaa hawaasaa jira, miidhaan dinagdee jira, miidhaan siyaasaa ni jira. Kanaaf hunda kennaafuu biyyi sun akka nagaa taatu karaa nagaatti itti deemnutu jedhee malee ol bahanee miidiyaadhaan fokkaranee uummatarra waraana labsuun kun kufaatii fidatee nama.
Akka namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennan jedhanitti qaamni seeraan ala hidhatee naannoo Oromiyaa keessa socho'u dhorkuudhaaf mootummaan lolaan osoo hin taane karaa tasgabbii fi nagaa ta'een waliin mariin ta'uun barbaachisaadha. Uummata gidduutti miidhamu baraaruuf jedhan gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.
dhagaa jirtan as waashingtan diisii irraa saatalaayitiin aayilsaatiin sanbataaf dilbata kadabru raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen filanne dhiyeessuutti fufna. dhukkuba chikungunyaa jedhamu dura dhawaatti mudate ittisuuf namoota dhibamanis yaaluuf hojiin bal'aan tumsaan hojjetamaa jiraa jedha Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa Itiyoophiyaa. Inistituutichi wixata dabreef Finfinneetti ibsa kenneen akka beeksisetti namoonni kuma digdamaa ol ta'an dhibee kanaan qabamuu isaanii dubbatee jira. Dabalataanis weerarri dhibee koleeraaf dhibee pooliyoo kutaalee biyyattii adda addaatti akka haarawaatti mudachaa akka jiru ta'uu dubbata. Gabaasaa kana Muktaar Jamaaltuu erge.
Ibsi Inistitii Fayyaa Hawaasaa kenne akka agarsiisutti dhibeen chukunguuniyaa jedhameetiniin waamamu kuni seenaa yeroo dheeraa hin qabu biyya Itoophiyaa keessatti. Ragaan galmaa'eetiniin lafa taa'e akka agarsiisutti waggaa sadi dura ture naannoo Somaaleetti yeroo jalqabaatiif kan inni argame. Bara kana yeroo jalqabaaf naannoo Affaar. ittaansee naannoo somaaleetii fi sadaffaa naannoo uummattoota kibbaatitti kan qaqqabeetiniin ture yoo ta'u hammeenni isaa hangana ga'ee rakkoon dirree dhawaa irratti dhaqqabe kun takkaillee hin mul'anne ture jedhan yeroo ammaa kana magaalaa dirree dhawaatti dhibee chukunguuniyaa jedhamu kanaan yoo xiqqaate namoonni kuma digdamaa olii qabamuu isaaniitu dubbatame dhibeen kunis kan inni darbu bookee eedas jedhamtu nama tokko ciniinuudhaan gama biraatitti yeroo ceetu kan dhibee chukunguuniyaa jedhamu kana. qaqqabsiistu akka ta'e illee ittaanaan daayireektara inistitii fayyaa hawaasaa dr bayyana magos ibsaadha finfinneetti kennaniin dubbataniitiniin jiru haala weerara magaalaa dirree dhawaatii fi mallattoolee dhibee kanaallee dr bayyanan sabaa himaaleetti himaniitiniin jiru በድሬዳዋ ከተማ ከአንድ ወር በፊት ጀምሮ ወረርሽኙ ተቀስቅሷል። እንግዲህ እስካሁን ድረስ ባለን መረጃ ወደ 20 ሺህ የሚጠጉ ሰዎች በበሽታው ተጠቅተዋል።
መጋላ ድሬዳዋቲቲ ጂአ ቶኮ ዱረ ኢራ ኤገሌትኒን ዌረሪ ኩኒ ከኤትኒን ጅራ odeeffannoo waliigalaa qabnuun hanga ammaatitti yoo xiqqaate namoonni kuma digdamaa ol ta'an dhibee kanaan qabamaniitiniin jiru. Dhibeen kun mallattoon inni ittiin ibsamu tokkoffaan oowwa jabaa akka maleeti lammaffaan ammoo qaama namaa bakka cabsataa keessatti dhibee guddaa fi dhiitaallee mul'ata inni gama biraa bowwoodhaan wal qabatee dhibeen mul'atu jira akkasumatti ammoo shiftoon qaama namaa irratti illee ni mudata dabalataanis rakkoon haqqisuullee dhibee kanaan wal qabateetiniin nama irratti mul'achuu danda'a walumaa galatti kanaa fi kanneen birootiin akka fakkeenyaatitti kaafama dhibeen kun jedhan. Dooktar Bayyanan. Bookeen dhibee chukunguuniyaa jedhamu kana dabarsitu eedas jedhamteetiniin waamamtu bakka bishaan itti walitti kuufame meeshaalee caphaa keessattii fi kanneen birootitti killee buusuudhaan kan wal hortu akka ta'elleedha har'a Dooktar Bayyanan kan isaan kaasan duula sakatta'iinsaa taasifameen manneen sakatta'aman keessaa dhibbantaa saddeettamii jaha kanneen ta'an bookee dhibee chukunguuniyaa dabarsuu dandeettu kanaaf maandhee horaniitiniin kan jiran ta'ulleetu akeekame jedhan kanaafuu hawaasni xiyyeeffannaadhaan naannoo isaa qulqulleessuu bishaan bakka ciise jiraannaaniin yaasuu kanneen biroo irratti xiyyeeffatee dhibee kana ofirraa ittisuu akka qabullee ዶክተር በየነን ዋሚቸ ዲሄሰኒትን ይንጅሩ የምላሽ ስራው እንግዲህ በዋናነት የሚያጠነጥነው በበሽታው የተያዙ ሰዎችን አስፈላጊ የሆነውን ሕክምና አገልግሎት መስጠት ነው።
hojiin ittisaa inni guddaan kan irratti xiyyeeffatu namoota dhibee kanaan qabaman deeggarsaa fi yaala barbaachisaa isaaniif taasisuu irratti xiyyeeffame dhibeen kun qoricha mataasaa isa yaaluudhaa danda'uu fi fayyisu hin qabu yaalli kennamullee yaala deeggarsaatii fi dhukkuba mallattooleedhaan nama irratti mul'atu yaaluudhaa fi fayyisuudhaaf hojii taasifamutu hojjetama. Yaalli taasisaatiin jirru kun namoonni akka dhukkubarraa dandamatanii fi isaan fooyyeessuudhaaf malee vaayirasii kana guutumaan guututti yaalanii qorichaan fayyisuun hin danda'amu. Kanaafuu namoota oowwa jabaa qaban akkasumatti ammoo qaama isaanii keessa isaan nyaatuu fi mallattoolee wal fakkaataa irratti mul'atu hojii yaaluuti hojiin nuti hojjetaatiin jiru jedhan. Dooktar Bayyana Mogos. Dhibee chikungunyaa kana ittisuudhaaf Inistitiyuutiin Fayyaa Hawaasaa gama magaalaa Dirree Dhawaatitti ogeessota keemikaalota qorichaa fi kanneen biroollee kan erge yoo ta'u dabalataanis qarshii miiliyoona tokkotu qaalamaa olii deeggarsaan kennuu isaallee beeksaniitiin jiru hojii hubannaa kennuutiin illee abbootii amantaa geggeessitoota naannoo akkasumatti ammoo qaamolee hawaasaatii fi ogeessota sabaa himaaleetiif leenjiidhaa fi waltajjiin hubannaa kennuullee qophaa'uusaa dooktar bayyanan kaasaniitiniin jiru adeemsota kana hunda keessatti dafameetiniin dhaqqabamuu dadhabuu rakkoo kana yeroodhaan furuudhaaf danqaa kanneen nutti ta'an bu'aa bahiileetu turaniidhaan kaasu dooktar bayyana mogos.
ችግር እየሆነ ያለው በበርሜል ወይም በተሰባበሩ እቃዎች ውሃ ይጠራቀማል፣ ክፍቱን ይተዋል። እዛ ላይ እነዚህ ነፍሳቶች እንቁላላቸውን ይጥላሉ። ከዛ በኋላ ይራባሉ ማለት በከፍተኛ ሁኔታ ይራባሉ።
rakkoo kan nuti ta'aatiin hin jiru barmeelii yookaan ammoo meeshaa cabaatti bishaan ni kuufama banaas dhiifama achirratti ammoo lubbu qabeeyyiileen kunniin irratti wal horu mana tokko keessa namni tokkos ta'ee lama sadi dhibee kanaan qabame yoo jiraate dhiiga kanarraa xuuxxee bookeen suni gama nama fayyaa biraatitti ciniinuudhaan dhibee kana salphamatti dabarsiti kanaafuu rakkoo kana yeroo jalqabaa akkaataan hawaasni itti fudhate baay'ee rakkisaa fi bu'aa bahiidha qaba ture bishaan gannaqe yoo jennuun lakki bishaan kana hin barbaadaa gadi naqu jechuulleetu mul'ata bishaan roobaa bishaan boombaa caallee nu fayyada jedhaniitiniin waan yaadaniif qulqullinaa fi dhiqata gama biraatiif illee itti fayyadamuulleen mul'ata kuni rakkoo guddaa ilaalcha hawaasaa biratti danqaa ta'eetiniin nu mudate yeroo manaa manatti deemneetiniin barsiifnullee fudhachuu dhabuudhaan rakkoon nu mudataatiniin ture bishaan yoo gannaqaa jenne gannaquu didu yoo gannaqanillee borumtaatti yoo roobni roobe itti kuusaniitiin dhiisuu wannumti wal fakkaataan akka itti fufu taasifamaatiin ture jedhan dooktar Bayyana Mogos. Ibsi gara biraa guyyaa har'aa kana Inistiitiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa kenne irratti kan inni irratti xiyyeeffate weerara dhibee koleeraatii fi pooliyootiin wal qabateetiniini. Koleeraan joottan darban keessa naannolee Itoophiyaa garaagaraa keessatti kan mul'ataatiniin ture yoo ta'u isaan sunniin gadi laafanillee bakka haaraatitti ammallee itti fufeetiniin jiraachuu kaasa inistiitiin fayyaa hawaasaa Itoophiyaa haala yeroo ammaa kana koleraan irra jirullee dooktar Bayyanan dubbatanii jiru.
እንግዲህ ኮሌራ ወረርሽኝ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች መከሰት ከጀመረ ከወራት በላይ ሆኖታል። አሁን አብዛኛው የኮሌራ ወረርሽኝ የተከሰተባቸው ክልሎች ላይ ሙሉ በሙሉ ወረርሽኙን መቆጣጠር ተችሏል።
ዲቤን ኮሌራ ኩታሌ ብየ ኬና ገረገራቲቲ ሙደቹ ኤርገ ኤገሌ ጂኦተ ሄዱ ደርቤትኒን ጅራ amma heddumminaan bakka baay'eetti dhibee kana to'achuun danda'amee jira garuu naannolee tokko tokkotti darbee darbee bakka weerarri dhibee koleeraa kun itti mul'ataatiniin jirutu jira keessattuu yeroo ammaa kana naannoo oromiyaa aanaa shaashamanneetii fi aanaa fadiis keessatti weerarri kun darbee darbee mul'ataatiniin jira akkasumatti ammoo naannoo harariillee aanaalee garaagaraa keessatti darbee darbeetiin ni mul'ata. kan biraa dhiheenna kana kan mul'ate naannoo uummattoota kibbaa magaalaa hawaasaatitti torbaan tokko akkas hin caalu achis taanaaniin namoonni muraasni dhibee koleeraatiin qabamaniitiin jiru garuu bakka hundattiyyuu hojiin ittisaa jabaan hojjetamaatiin jira jedhan dooktar Bayyana Mogos.
Dooktar Bayyanan ibsa isaanii keessatti akka eeraniin weerara koleeraatiin yeroo ammaa kana aanaa shaashamanneetti nama kudha shan aanaa fadiisitti nama digdama. akkasumatti ammoo naannoo mootummaa hararii keessatti namoonni kudha shanii magaalaa hawaasaa naannoo ummatoota kibbaatti ammoo namoonni kudha afurii dhibee koleeraatiin qabamuu isaanii mallattoon irratti mul'atee mirkanaaheetiniin jira jedhan naannoo sumaaleetitti mul'ateetiniin jira kan jedhaniin dhibee pooliyootiin wal qabatee ammoo mallattoo kanarratti duulli taasifamee talaallilleen kennamaatiniin jiraachuudha dubbatan inistiitiyuutiin fayyaa hawaasaa itoophiyaa godinoota shan naannoo somaalee aanaalee 48 fi buufataalee buqqaatotaa shanii fi kanneen godaantotaa sadi keessatti talaalliin kennamaatiniin jiraachuullee dubbataniitiniin jiru adeemsuma kanaan daa'imman umriin isaanii waggaa shanii gaditti argaman kuma dhibba shanii ol ta'aniif illee talaalliin dhibee pooliyoo akka kenname dooktar bayyana mogos ibsa gaazexeessitootaaf har'a kennaniin akeekaniitiniin jiru gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif qindaa'e muktaar jamaal finfinneerraa.
kun saatalaayitii naayilsaatiin sanbataaf dilbata sa'atii lama walakkaadha haga sa'atii sadiitti ka dabru raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti gara qophii keenyaatti ceena. gareen miidiyaa hawaasummaa ka feesbuukii ijoollee naqamtee jechuun of moggaase deeggarsaa dabtaraaf qalamaa barattoota harka qalleeyyii magaalaa naqamtee keessa jiraataniif taasisaa jira gara fuulduraatti illee deeggarsi barattoota harka qalleeyyii kanaaf godhamu kan itti fufuu ta'uu qindeessaan garee kanaa dubbatanii jiran sagantaa kanaan barattoonni kuma tokkoof dhibba shan ta'an akka deeggaraman himanii meeshaaleen barnootaa sun yeroo ammaa bulchiisa magaalaa naqamtee ga'uusaallee dubbatanii jiru. Gama biraatiin achuma magaalaa naqamteetti dargaggoon Jiineenus Fiqaaduu jedhamu barattoota harka qalleeyyii digdama ta'an deeggaruudhaan barsiisaa jira. Hiriyootaaf namoota kaayyoo isaa deeggaran waliin ta'uudhaan gara fuulduraatti barattoota dhibba tokkoof digdamaaf meeshaalee barnootaa guutuu dhiyeessuuf kan hojjetaa jiru ta'uu dubbata dargaggoon kun. Naakoor Malkaatu kibxata dabre amboorraa gabaase.
Obbo Lalisaa Maanu'eel hojjetaa dhaabbata miti mootummaa tokkoo yommuu ta'an qindeessaa garee marsariitii hawaasaa feesbuukii ijoollee naqamtee jedhamuuti dhimmoota garaagaraa irratti yaada waliif qooduun alatti haala ittiin gara hojii barattoota harka qalleeyyii magaalichaa deeggaruutti seenan raadiyoo sagalee ameerikaatti himanii jiru namoota garee kanatti miseensa ta'an biyya alaa fi keessaa jiraatan hiriyootaa fi namoota hojii tolooltummaa kana deeggaruu fedhan irraa birrii kuma dhibbaa afuriif kuma digdama walitti qabuudhaan barataa tokkoof barullee darzana tokko kaayyoo jedhu galmaan ga'uudhaaf tattaafachuu isaanii himanii jiru.
Feesbuukii kana jalqaba gaafa banne ijoolleen dur wajjin guddanne bakka itti yaada durii wal jijjiirru namooti gargar banne lafatti wal argine dhimmuma hawaasummaa darban irratti taphannu jennee uumne jalqaba edda ijoolleen wajjin guddanne wal bira jiraanne maaliif naannoo itti guddanne kana itti dhalanne gargaaruuf hin hojjennu kan jedhu yaada kaasne karaa marsariitii hawaasaa kana barreessinee ijoollee harka qalleeyyii deeggarra dabtara binnaaf jennee haasofne kanaanis milkoofnee naannoo qarshii kuma dhibba afurii fi kuma digdamaa walitti qabne barataa kuma tokkoof dabtara abbaa shantamaa dafgana tokko dabtara baallee dhibbaa afur qalama torbaaf irsaasii ja'a barataa tokkoof jennee paakeejii kana waaqayyoos nu gargaaree milkoofnee barataa kuma tokkoof dhibba shaniif kan ta'u paakeejii kana sassaabneerra.
Bakka barbaadame barattoota harka qalleeyyii ta'an bira dhaqqabuusaa haala kamiin mirkaneeffattu?
Itti gaafatamtoota manneetii barumsaa kudha tokkoon isaanii wajjin haasofne ijoollee harka qalleeyyii daftara bitachuuf hin dandeenye addaan nu baasaa jennee gaafanne amma humna keenyaa gargaarraa haala rakkina isaaniin tartiibaan nu ka'aatii jennee gaafanne namoota gargaarsa dhufan hundumaaf akka caasaa mootummaatti waajjirri dhimma dubartootaaf daa'immanii immoo ijoollee akkanatti rakkatan liistii godhee gargaarsa nama kennuuf qopheessee jira kan jedhu dhageenye. Kanaaf wanti kun sirrii ta'uusaa addaan baafachuuf liistii barsiisotaaf liistii waajjira dhimma dubartiif daa'immanii lamaan isaanii wal bira qabnee ilaalle so'achi keessaa lamaan isaanii piraayoriitiidha warra jedhan addaan baasanii akka kanatti fudhanne. Dhumarratti kan nu galaa dhufe ijoolleen atuu barachuu barbaadanii mana barumsaa hin geenye karaa mana barumsaa addaan bahuu hin danda'anii safaruma keessatti ijoolleen hafanis jiru kan jedhuun maaltu nu gargaara kan jedhu gaafa laalluu afooshaa yookaan iddiriin naannoo sana jiran jiru isaan keessaas namooti baay'ee harka qalleeyyii mana barumsaa dhaban jedhanii safara keessatti jiran addaan baasan akka nuu kennan goone isaanis akka isaan keessatti hirmaatan gooneerra mana barumsaa akka jalqabanii jechuudha.
Meeshaalee deeggarsa barattoota harka qalleeyyii kana kan harkaa fuudhan itti gaafatamaa waajjira kantiibaa magaalichaa obbo Firdiisaa Gammadaa haala raabsaa isaa ilaalchisee waan jedhan qabu.
Namoonni harka qalleessa dabtara bitachuu hin dandeenye namoonni of hin dandeenye gubaa kaasee namoonni karaa mana barumsaa. barumsaa karaa gandaa dhimma dubartiif daa'immanii karaa daa'immanii mana barumsaa salalliin gaggeeffame namoonni of hin dandeenye hin beekamu akkaataa kanaatiin of eeggannoodhaan mana barumsaa waliin ta'uudhaan inni dargaggoofi inni dubartiif daa'immanii waliin ta'anii qindaa'anii namoota calalamanii harkaa qabnu akkattiin harkaan ta'anidha jechuudha kan harkaa fuun.
Barattoota mana barumsaa meeqa keessa jiraniif kan nama raabsamuudhaaf yaadamee jiru?
Mana barumsaa kudha tokko.
Hanga yoomitti raabsama jedhamee eegama?
Tufufees jira yeroo tokko duwwaasiin kan xumuramu miti kan biraas dabalataan nu harkatti kennaniiru harka barattoota ga'uun iyyaan qabamee jira jechuudha.
Gara fuulduraatti illee waan hojjechuuf yaadan dubbatanii jiru obbo Lalisaan.
Amma waggaa kanaaf rakkoo meeshaalee barnootaa hin qabaatan jennee yaadna ijoolleen kuni garuu ijoollee kana keessaa immoo haalaan baay'ee kan rakkatan jiru amma barsiisota wajjin gaafa haasofnu akkuma ijoollee keenyaatti nama tokko tokko illee yoo qabanne unifoormii bituu waan isaan nyaatan waan akkasii haala ittiin gargaarru haasofna jennee piraayoritii tokko godhannee dhufneerra waggaama kanaaf iyyuu lammaffaa ijoolleen durbaa laguu isaanii yookaan menstruation gaafa dhufu menstrual pad yookaan boodesii illee argachuu hin dandeenye jiru. Sababa kanaaf torban tokko amma wanti sun dhufu dhumutti mana barumsaa hafu barsiisoti immoo qarshii walitti buusanii ijoolleen bitaniifillee jiru. Isaan immoo yooma qabatanii dhufanillee bakka itti jijjiirratan hin qaban kan jedhu waan baay'ee nama rifaasisu barsiisotarraa dhageenyeerraa pireezarii barsiisotarra jirus sababa argineef ijoollee durbaa kanas addaan baasnee haalattiin bakka isaan paadii kanatti jijjiirratan mana fincaanii qulqullaa'aa ta'ee jijjiirratanii dhiqatanii mana barumsaatti deebi'uu danda'anii akkanumas immoo dhaabbataadhaan ministaal paadii kana haala ittiin bituu dandeenyu irratti mari'achaa jirra.
Kanaan duras hospitaala ispeeshaalaayizidii naqamteef qindeessummaa garee kanaan deeggarsi uffata dhibamtootaa garaagaraa yoo taasifamu meeshaan wal'aansaa adda addaa konteenara tokko ta'u akka ameerikaatii gara hospitaalichaa dhufu gumaacha guddaa baachuu himanii jiru. Hojii hospitaalicha babal'isuu fi tajaajila isaa fooyyeessuu gama mootummaa naannoo federaalaan taasifamuuf jirus akka hordofaa jiran kan dubbatan obbo Lalisaan oduma wal qabatuun dargaggoo Jineenius Fiqaaduu ogummaan isaa faarmaasitii yommuu ta'u yuunivarsiitii Wallaggaatti illee barsiisaadha. Barattoota harka qalleeyyii ta'an digdama. gargaaree barsiisaa turuu isaa dubbata.
Ijoolleen abbaa fi haadha hin qabne ijoollee digdaman qaba ture. Ijoollee abbaa fi haadha hin qabne kun daa'imman dabalatee barattoota kolleejjii fi yuunivarsiitii jimmaarraa baratan turanii. Hojiin hojjetamu kun barattoota kanaaf hunduma isaa waan danda'an uffata isaanii daftara isaanii danda'a ture. Namoonni tokko tokko nu gargaaru. Lammaffaa kana kopheellee qulqulleessinee yeroo ijoollee kana gargaarru jira. Sadaffaa immoo namoota dhuunfaa doktoroota hospitaala keessa jiranii namoota bakka adda addaa jiran akka nu deeggaraniif deemnee gaafannaa. bakkees deemnee gaafannaa haala kanaatiin ijoollee digdaman ta'u waggaa lamaaf deeggaraa tureera. Waan qabeenya qabaannee nama gargaara ta'u hin taane tokko nama ta'uun keenya akka nama nu gargaaru godha. Lammaffaa immoo waama nu galeef waanuma qabnurraa sheerii gochuun keenya hin gaha malee nu beekos qabeenya hin qabu warri nu gargaaranis qabeenya qabaatanii otoo hin taane haala kanaatiin ijoollee as keessaa lagga yuunivarsiitii keessaa eebisoonalisii warra suufiifaa dhabbanii gatii daftaraa warra dhabanii wannoon akkas akkasii akka dandeenye barattoota shan jahaas immoo barsiisnaan.
Barattoota inni gargaaree barsiisaa ture keessaa barattuun shuumee ishee tokko Jineenus bakka haadhaa fi abbaanaaf bu'ee jechuun dubbatti.
Ani yeroo ajjeeru qaban mana barumsaa deeme bakka waan tokko jiru mana gargaarsu hin qabu. Abbaa isaadhaas hin qabu. Nama namaan abbaa isaati kun irraa deeme akkuma tasaa waan hundi na gargaaree bakka achi gahee sadarkaa kana gaheen naayu isin hin qabnaare bakka sadarkaa galuu irra jiru gaheera wanta itti barattu dhabee Bara meeqa kun?
Beekuma lamaaf sagalii kaasee amma irratti namni qonna biraa namni baay'ee na gargaara. Qarshii kan nu bukkee dhaabataa bakka nyaata keenyaa bakka wantoonni bunallee buna dhunnullee jechuudha amma ta'etti kan nu bukkee dhaabatu. Anaaf akka kootti abbaa koo faadha qonaaf ta'e nama jedhe tola nama jajjabaadha. Abbaa keenyaaf haadha keenya nuuf ta'e.
Barataan kan biraa shallama jedhamu ammoo obboleessa hangafaa naaf ta'ee erga jedheen booda gochaan Jineenus anis gara fuulduraatti namoota biroo akkan gargaaruuf na kakaaseeraa jedha.
Amma ni jimmatti baradha. Guggaara uffata. Barattoota deeggaraa turan hundumaanii na bira dhaabachaa turan. Amma ammaa yeroo baay'ee maallaqa baay'ee na ergaa turan. Na namooti bakka barumsa isaanii addaan kutanii kaffaltii faa dhabanii baay'ee kan garatti bahan. Walaana turan baay'ee bira barumsa isaanii akka isaan xumuraniif deeggaranii nu baay'ee jechuudha. Abdii guddaa waaqayyoo kenne dhalli namaa. Boonituun illee darbee dhaloota inni dudduuba dhufu akkuma koo rakkatee kan baratu kan waan ittiin baratu dhabee kanaadhaaf abbaan qabne nama isa deeggaru hin qabne gaafa argamu akkuma na deeggaruuf illee mul'ata akka akkan keessa kootti qabaaddu waaqayyoon keessa kaa'edha karaa nama kanaa deemaman.
Gara fuulduraatti dhaabbata tola ooltummaa dhalootni dhalootaaf jedhu hundeessuudhaaf tattaafachaa jiraachuu himuun bara barnootaa itti aanutti barattoota harka qalleeyyii magaalaa naqamtee dhibbaaf digdama ta'aniif barullee fi qalama bituudhaaf hiriyoota isaa waliin hojjetaa jiraachuu himee jira Jineenus.
Barattoota dhibba tokkoof digdamaa fi dabtara isaanii qalama isaanii waan hunduma isaanii boorsaa isaanii binna jennee hojii galleerraa mana sirreessaa keessa jiranii barumsa barachaa jiranii barattoota shantamaaf warra bakkee immoo naannoo barattoota torbaatamaa fi namoota mana sirreessaa keessaa barattoonni mana mukaa namoonni mana sirreessaa galan ogummaatti bakkatti baratan manni sibiilaas manni mukaa jira isaaniif immoo fuullee ijatti godhatanii mana mukaattiin hojjetanii fi akkasumas immoo uffata isaanii kan isaan barbaachisu achiisis namoota digdama tokko bituu fi hojiirra jirra. Barattoota duwwaa otoo hin taane nama daa'imman warratti kennaa sababa HIVtiin ijoollee abbaa fi haadha hin qabne kanaafis godarraa cabbisu jalqabnee ol guddisu barattoota yuunivarsiitii jiranis deeggaru umuriin isaanii jalaa deemee namoota gargaarsa hin qabneef haa ta'u mana ijaaruu haa ta'u uummatas kakaafnee risoorsii qabnuuni waan dargaggootas kakaafnee karaa bal'aa ta'een amma lafarra jiraannutti waan gaarii tokko goone dabarraa kan jedhu nu keessa jiru.
Nama gargaaruuf nama ta'uu qofti gahaadhaa kan jedhu dargaggoon kun gammachuun inni hojii gaarii kanarraa argatu guddaa ta'uu hima. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amborraa.
raadiyoon sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo galgala keessaa saa lamaa walakkaa jalqabee haga saa sadiitti saatalaayitii naayilsaatii irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata sagantaa booruutiin walitti deebina nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.